bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri rya cumi n'umunani muri kumwe na julidiane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya
turashima imana nk'ubunye yaduhaye aho tuba turaba nubwo ari inzu ntoyi turayibayemo uku unye ntitukiba mu ihema muri za hema bari baduhaye turazishima uko nyene uko uno umwe mu banyagihugu bo muri zone ya buterere turi mu gisagara ca bujumbura mu gihugu c'u burundi ashima ku gafashanyo baheruka kuronswa inyuma y'uko imyuzurira ibateye iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu muri kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi tunababwira n'ivy'igihugu c'u Burundi kiriko gisaba amisome kutarungika abasoda baco mu Burundi twongere tubahe n'akanya ko kutubwira uko muriko muhimbaza mwitegurira Noheli ako ntubanza nkababwira muri make kunyamugiga imikomeye yatumye haba tsunami muri indonesia ubu imaze guhitana abantu bagera ku majana abiri na mirongo umunani n'umwe hamwe n'abarenga igihumbi bakomeretse cane ivyo vyashikijwe n'ikigo k'igihugu kishinzwe ibiza abandi mirongo ibiri n'umunani gushika ino saha ntawuzi irengero ryabo iyo nyamugigima yabaye ku nkombe ya sunda ni mu turere dutatu turimo lampuga iri muri sumatra serang na pandeglang mu gace ka java mu burengero bw'umurwa mukuru wa jakarta ico kigo kivuga ko iyo tsunami yononye ibintu vyinshi birimwo amazu amahoteli n'amato agera ku majana atatu na mirongo itanu indonesia yaheruka guterwa na nyamugigima ikomeye mu kwezi kwa munani uno mwaka ico gihe hapfuye abantu bagera ku bihumbi bibiri n'amajana atanu ishami mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ritangaza ko abanyafrika barenga ibihumbi bitandatu n'amajana atandatu bapfuye myaka itanu iheze banshi ngo bapfuye bariko baca mu bugaragwa bwa Sahara berekeza ku mugabane wa Buraya OIM isigura ko mu vyo vyatohoje banshi bapfiriye mu bugaragwa bwa Sahara uraruko bwa Nigeria umanuko bwa Libya n'uburaruko bwa Sudan ivuga ko abimukira bakoresha ayo mayira kugira ngo bashike muri Libya urwinjiro rwo ku mugabane wa Buraya bizigiye kuronderayo ubuzima bwiza bwiza umuvugizi wa OIM Joel Milman asigura ko iyo nzira ikoreshwa n'abasuma hamwe n'abakora urudandazwa rw'abantu bikikamukiza bahuye nabo bimukira Marc Ravalomanana yahoze ari perezida muri Madagascar akaba yaritoje arondera gutwara ikindi kiringo yahamagariye abanywanyi biwe ejo kuwa Mungu kwiyamiriza ibiharo vy'agategekanyo vyavuye mu matora mu gihe bisa nuko ashobora gutsindwa uwo batavuga rumwe uwo batavuga rumwe nawe yahoze ari umukuru w'igihugu Andri Rajolina niwe yahabwa yahawe amahirwe yo gutahukana intsinzi mu biharuro vy'imfatakibanza vyavuye mu matora yabaye ku musi wa gatanu ibiharuro vyatangajwe ejo kwimana na komisiyo ijeje amatora inyuma yo guharura amajwi y'abantu barenga imiliyoni zine yaha arajolina ibice mirongo itanu na bitanu birenga gatoko umunani ku ijana mu gihe havalomanana nawe yarafise ibice vyababa mirongo ine na bitanu ku ijana abantu bari mu misi y'imiliyoni zitanu nibo bivugwa ko bitavye amatora ibiharuro vya nyuma vyitezwe gutangazwa mu misi iri imbere radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe ku mugoroba turi kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com na facebook voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
wanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze imiryango igera ku mirongo itanu niyo imaze kubakirwa muri amajana abiri na mirongo itanu yatewe n'imyuzurira y'imvura mu ntango z'ukwezi kwa gatanu muri zone buterere iri mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura turi mu burundi muri abo batarubakirwa basaba ko boshikirwa vuba kubera ko imvura igwa ari nyinshi muri kino gihe ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu i bujumbura diane ndonse muri abo bamaze kubakirwa mu kiyange ya mbere muri zone buterere abatari bake barashima igikorwa ishyirahamwe caritas ryegamiye kereziya katolika ryabafashije nemerimana florence ari mu bashima nubwo avuga ko itabakwiye kuko afise umuryango wagutse turashima imana nk'ubunye yaduhaye aho tuba turaba nubwo ari inzu ntoyi turayibayemo uku unye ntitukiba mu ihema muri za hema bari baduhaye Eh, turazishima uko nyene uko imana yabigitse nka jewe ndi mu bana batandatu na jewe n'umugabo tuba umunani ntidukwiye n'abana bacu abana barara muri saro natwe tukarara mu cumba ibintu ba- tupomberanya muri saro n'abana n'imbabura n'ivyo duteka mu miryango mirongo itanu imaze kubakirwa hari iyo zitaruzura neza bafise umuhango wo kuzozinjira imbere y'uko turangiza uyu mwaka hari ndogo gapitorina ni umwe muri abo ubu ndavyakira neza cane kubera tugizwe muri aya mazi aho n'imvura ikiragwa tuba duhagarara nyene tukora uburyo byo tuvyo niyo tumva turacanyagirwa muga twizeye ko iminsi mikeya ashaka kudushikiriza amazu kuko bitwemeye ko mu gihe ca bonane ndashaka twaba twazironse niyo urabona ko hasizwe iminsi mikeya ko riko aragerageza uko bashoboye kose uyu mutamakazi nibigira mwajuma umwe mu bakibaye mu mahema asaba ko boba bararonkejwe amabati kugira babe barisanurira izabomotse ngo ntibanyubakira ngo mu kwezi kwa kabiri abandi ngo mu kwa gatatu nagumye ngaho nta n'ikintu na kimwe numva jewe nshikako bambariye Mm, nsigaye ngaho nyene mu gahema ndorereyeho nyene ndaba ico bazombarira bantabare bampeze amabati nsakare ngaha naje ndi muzabukuru ndi mu kunyerera ndo nkahomba irya hema nterimfashije n'ubusaza bwanje ico nico nasaba bampaye amabati ni vyiza ngasakaza paruwasi buterere niyo ifadikanije igikorwa co kuhubakira n'ishirahamwe caritas patiri mukuru nibigira martin ayirongoye avuga ko iruhande y'abashika mirongo itanu bamaze kubakirwa bagize ica gatanu c'abatagira aho bakika umusaya muri buterere kubera imyuzurira y'imvura iyindi miryango mirongo itanu izokubakirwa kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka buca twinjiramwo ariko kandi iyi miryango irasaba ko yobandanya ishigikirwa no mu bijanye no gufungura byaraheze kuko urazi nk'ibyo twari twarimye byaratwawe guhera ku myumbati uduharage amashu byose byaratwawe utuko turasubira kurima bushasha urumva kugeza urumva nka tujya bahora baduha nyine tudufashe umuriro nk'ubu twarahetse urumva rero inzara kabisa kubera yaciye itwinjirana kubera ibyo twari twateye byatwawe ubu tuba tukirya ubududu twari twarimye ariko urumva ubu ni uguhangayika rero kuko murabona ariko baratwubakira akazi ahubwo nk'uko bamwe badufashe nibo bose bakatwongera nk'uduharage baba bakoze ibikorwa vyo kubakira amazu y'imiryango byatanguye mu kwezi kw'icumi inyuma y'aho umuryango w'ubumwe bwa buraya usohoye itangazo mu kwezi kwa gatandatu haheze ukwezi inyuma y'imyuzurira iteye ivuga ko itanze imfashanyo ingana n'amafaranga y'amanyaburaya ibihumbi ijana na mirongo irindwi ni ukuvuga imiliyoni zirenga amajana atatu na mirongo itanu z'amafaranga y'amarundi muri iryo tangazo abasinzikajwe n'imyuzurira baharugwa ku miryango igera ku majana indwi iri mu gisagara ca bujumbura no mu micungararo yaho i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse arakeneye tukiri ku makuru avugwa ku Burundi ejo kwa Mungu ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi bwasohoye itangazo busaba ubumwe bwa Afurika gusubira ku ngingo yo gusaba gukura abasirikare b'abarundi bagera ku gihumbi mu nteko za misome kuva mu ntango z'umwaka wa 2019 zo ari mu kwezi kwa kabiri igisirikare c'u Burundi gisigura ko mu nama yo kwa 30 kwezi kwa 11 uno mwaka hari humvikanye ko abasirikare bazogabanywa batabwirizwa kurenga amajana atatu na mirongo ine n'umwe ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu i Nairobi Eloge Wirikaneza Iryo tangazo ryatewe ku mukono na Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yiyamiriza ingingo y'umugwi w'umwe bwa Afurika ujejwe amahoro n'umutekano yo gusaba igabanywa ry'abasirikare igihumbi b'abarundi bari mu nteko za MISOM mu gikorwa co kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia Colonel Biyereke asigura ko ibitigiri vy'ingabo z'abarundi vyumvikanywe ko kugabanywa bitarenga amajana atatu na mirongo ine n'umwe yayivugiye mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru i Bujumbura kuri uyu w'Imana abasomera iryo tangazo harasabwe ko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ribikorera muri somaliya bifadikanije na amisom ko vyofasha mu gushira mu ngiro igabanywa ry'abasirikare b'abarundi igihumbi bisabwa ko vyoja mu ngiro kw'igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani ruhuhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda iyo ngingo iratandukanye n'integuro ndangabikorwa yembejwe kw'igenekerezo rya mirongo itatu munyonyo ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu gihugu ca etiyopiya n'umugwi mpuzabikorwa ujejwe gutunganya ibikorwa vya gisirikare muri somaliya aho bavuga neza ibitigiri bizogabanywa mu ngabo zigize amisome hisunzwe itunganywa rishasha ry'inteko n'ibitigiri hamwe n'ingene ibikorwa vya gisirikare bitunganijwe muri amisome muri iyo nteguro ndangabikorwa baravuze neza ko hazogabanywa abasirikare b'abarundi bakorera muri somaliya bangana amajana atatu na mirongo ine n'umwe itariki mirongo ibiri na zibiri ruhuhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda umuvugizi w'igisirikare c'uburundi ahamagara inzego zibijejwe gufasha gutorera umuti ico kibazo muri iyo nteguro barasaba ko amisome igabanya kuri iryo genekerezo nyene abasirikare igihumbi abo nabo bakaba bari kuva mu nteko ziri muri somaliya z'ibihugu vyose bifiseyo ingabo twihweje ko ingingo y'umugwi w'ubumwe bwa afurika isaba igabanywa ry'abasirikare b'abarundi igihumbi bakorera muri somaliya iteye kubiri n'ingingo yafashwe n'umugwi mpuzabikorwa ujejwe gutunganya ibikorwa vya gisirikare muri somaliya urwego rwo kwivuna abansi bw'uburundi rurasaba inzego zibifitiye ubushobozi kuvugana n'inzego zifise ububasha kugira ngo ico kibazo gitunganywe hisunzwe intahe n'ingingo ku wa cumi n'icyenda ukwezi kwa cumi na kabiri turimwo umugwi w'amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa afurika wandikiye igisata c'ibiro vya onu biranguriye ibikorwa muri amisom usaba igabanywa ry'abasirikare igihumbi b'abarundi gushika mu mpera z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza uwo mugwi uvuga ko iryo gabanywa riri mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyasabwe n'ingingo ya mirongo ibiri na kane mirongo itatu na rimwe y'akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi iyo ngingo ikaba itegekanya guha buhoro buhoro inzego z'umutekano za somaliya ububasha bwo kwitunganiriza ivyerekeye umutekano w'igihugu cazo ibihugu bifise ingabo muri amisome ni bitanu gushika ubu navyo ni ubuganda uburundi kenya etiyopiya hamwe na jibuti igihugu c'uburundi kigira kabiri mu bifise abasirikare benshi inyuma y'ubuganda ubu ingabo z'abarundi ziriyo zirenga ibihumbi bine n'amajana icenda eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi ino mu kinyarwanda muri repubulika iharanira demokarasi naho ya kongo komisiyo y'amatora yaraye itangaje urutonde rw'indorerezi z'amatora zigera ku majana indwi barimwo ah, bazocungera amatora yo kw'igenekerezo rya mirongo itatu ku kwezi ari nka hamwe y'amatora aramutse abaye muri bo harimwo abakandida bigenga abakomoka mu migambwe itandukanye ya politiki n'abarungitswe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Claude Ganza Mnyamagana.
komisiyo yigenga ishinzwe amatora muri congo seni yamaze kwemeza urutonde rw'indorerezi ibihumbi magana abiri na mirongo irindwi zirimo iz'imbere mu gihugu n'izo hanze yatangaje kandi ko abahamya ibihumbi magana arindwi barimo ab'abakandida bigenga ab'amashyaka n'amahuriro y'imitwe ya politike ari bo bemerewe gukurikirana imigendekere y'amatora hemerewe kandi abanyamakuru igihumbi magana atanu mirongo irindwi na batanu mirongo inani na bane muri bo akaba aribo bakorera ibitangazamakuru mpuzamahanga afurika yunze ubumwe yimaze kohereza indorerezi mirongo inani ziyobowe na Dionkunda Traore wigeze kuba perezida w'inzibacyuho wa Mali. Dionkunda Traore avuga ko Afurika yunze ubumwe idafite ubushobozi bwo kohereza indorerezi mu gihugu hose ariko ngo aba mirongo inani bazabibona yuko amatora yagenze muri rusange mu gihugu hose Ah, tuzakora ku buryo aho bazoherezwa hose bazadufasha kubona ishusho nyayo y'uko mu gihugu hose byagenze tuje kandi kwigiranaho kuko duhuje bimwe mu bibazo kandi hari ibihugu byishakamo ibisubizo dukwiye rero gusangira ubunararibonye twaje kandi kugira ngo tugire umusanzu dutanga kuko muzi ko igihe cy'amatora kiba urugomo kwizerana bikagorana ugasanga habaho no guhangana rero tuzafasha gushyiraho uburyo bw'ibiganiro no guhuza abantu ku buryo ibintu bigenda neza visi perezida wa seni norbert basengezi yavuze ko aba bahamya indorerezi n'abanyamakuru bakwiye kugira uruhare rutaziguye guhera ibiro by'itora bifunguye kugeza amajwi amaze kubarurwa bareba ko byose bikorwa mu mucyo bwana basengezi yavuze ko imashini y'itora izajya ifasha uwutora guhitamo umukandida we ubundi iyo mashini ikamusohorera urupapuro ashyira mu gasanduku k'itora ni imashini ariko n'ubundi abatari bake bakomeje kugiraho impungenge kuko hari abaturage bazaba bayibonyeho bwa mbere mariyo ngavu uhagarariye sosiyete sivile mu mujyi wa goma asanga bishobora guteza urujijo abatora ku buryo byaviramo bamwe guhijwa uwo batari bagambiriye gutora La population, une très petite couche de la population avait assisté et avait participé.
umubare muto cyane w'abaturage niwo wahuguwe ukuntu batora bakoresheje imashini ariko tuzi ko abatari bake batari ku rwego rwo kuba bakwinjira mu cyumba cy'itora bonyine kereka baherekejwe n'undi kandi ibi byemewe gusa nko ku bantu batabona ariko abenshi ntibigeze bakora kuri iyo mashini ntibigeze bayigerageza muzi ko n'izi telefone zigezweho hari benshi batazi no kuzikoresha neza kugera imbere y'izo mashini rero wenyine ngo uratora bishobora no kumutwara iminota makumyabiri bigatuma atora uko atabyifuzaga Devant la machine, on peut faire 20 minutes devant cette machine, on risque de biaiser son choix.
bwana mariyo ngavo avuga ko haba sosiyete sivile imitwe ya politike na sena ubwayo bagerageje guhugura abaturage ariko nta buryo buhagije babonye bwo kugera kuri buri muturage Pour sensibiliser, il faut, il faut une salle, il faut le déplacer la machine. Cette machine par- ne se déplace pas.
dukenera ibyumba duhuguriramo abantu ukazana izo mashini kandi ntizigenda kuri moto bisaba imodoka byanze bikunze ndetse bisaba gusanga abaturage iyo bari nta gihe gihagije twabonye rero cyo kubikora ku bwanjye nsanga abatora benshi bizabayobera nibagera imbere y'imashini cyane ko hari amafoto menshi cyane y'abadepite ku rwego rw'intara n'urw'igihugu Et donc plusieurs des photos au niveau des députations provinciales et des députations nationales.
aho bugori ni umwe mu banyeshuri bo muri kaminuza ya goma twaganiriye nawe afite impungenge z'uko abaturage cyane cyane abataragize amahirwe yo kwiga bazabyifatamo kimwe n'abatuye mu bice by'ibyaro imbere y'imashini z'itora bazaba babonyeho bwa mbere mu buzima bwabo Je pense que la CENI devrait d'abord commencer par préparer la population congolaise. Je suis un jeune étudiant.
ntekereza ko seni yagombye kuba yarabanje gutegura abaturage nanjye niga muri kaminuza ariko sinigeze na rimwe ntumirwa mu mahugurwa arebana n'uko izo mashini zikora twe nk'abanyamujyi byibuze twagerageza kuko dusanzwe tuzi gukoresha imashini zisanzwe na za telefone zigezweho ariko abaturage ba kongo ntibagarukira mu mijyi gusa murabizi ko kongo ifite imijyi mikeya ugereranyije n'ibice by'ibyaro kandi ibyo byaro byose ntibyahuguriwe gukoresha izo mashini mbona seni irimo gukinisha abaturage Ceux-là n'ont pas été préparés à manipuler ces machines. Je crois que la CENI est en train de blaguer avec les peuples.
komisiyo y'amatora ivuga ko nyuma y'uko kwiyamamaza bisorwe ku buso bwose bw'igihugu kurwanira kwireherezaho abatora bikwiye gusimburwa no guharanira ituze no kwitwararika mu gihe bategereje umunsi w'amatora tariki mirongo itatu z'uku kwezi seni kandi ivuga ko imashini ibihumbi bine muri bitanu yatumije muri koreya y'epfo zamaze kugera i kinshasa zirahasanga izindi igihumbi zahageze ku itariki cumi n'icyenda z'uku kwezi seni ivuga ko kuzishyiramo porogaramu n'imyirondoro y'abiyamamaza bitwara amasaha mirongo itandatu bivuze ko bizasozwa tariki makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi zikazifashishwa tariki mirongo itatu nta kindi kibazo claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
kaze yesu kaze mukiza haleluya shemezo music welcomes you
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda murumva ko twatanguye kanweri tukinjiremo aho muri twibaza ko namwe mwatanguye kuyitegurira kuko ni ejo aho bukera mugabo akenshi ku no munsi wa mirongo ibiri na kane niho benshi batangwa no kuyihimbaza hatandukanye usanga hariho n'ibiriko birakogwa karirimbo ni harijoro hama muri kiganiro iwanyu mu ntara dushimye kubaha akanya kugira ngo mutubwire uko muri ko murayitegurira wa mbere duse ku murongo akaba ari fabien fabien ikaze
Ego murakoze cyane uherereye ga fabien
mberereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma Eh, haravugwa make ngaho noheli muyiteguriye gute
ubu nayo rititeguye neza Ah, Twari turaba gusa twabasabaga ntabwo turi kumva neza radiyo ijwi rya Amerika ntabwo irimo isamira neza ina ico Ngoma ico kibazo ki- kirahari kuva um, ku wa gatandatu hama ababijeje mu gihugu cy'u rwanda batubwiye ko bishobora kuba biriko birava ku miyaga ariko turabandanya tubikurikirane hagufi hama tukagira ico tumenye kindi kirenzaho kugira ngo ubuhinga basho- abahinga bacu bariko barabikurikirana bashoboye kubikemura muraza gusubira kumva ijwi ry'amerika tankomanzi
yego rwose murakoze mm, hama rero nowe nayo muriko muyitegura gute
nayo rititeguye neza ubu ne turiteguye abagura imyambaro baraguze yo kwambara Mhm.
ibihahwa nabyo twarahashye ibyo kurya yawe urebye twiteguye neza Mm. Ah, hanyuma ubona mu mabarabara hatandukanye ubundi nka kera wasanga aha abantu baciye babona utuntu dutandukanye bya biti vya noel byo bita sapin de noel byatanguye kugurishwa abantu ubona bariko baracanacana ko kugura utuntu n'utundi niko biricanga
yego niko biri rwose ku masoko ibintu usibye ko bisa n'ibina- n'ivyanahenda cyane Mhm.
bitewe n'ubu- nyine na noeli ya ya- ibi- ibicuruzwa byazamutse cyane Mm, haduze nk'iki na cane cane
O, inyama akaboga kazamutse Mhm.
imyambaro yarazamutse n'ibindi byo kurya byi- byinshi byagiye bizamuka Eh, Mm, ni ukwihangana
yego nta kundi ego urakoze cyane fabien tukwifurize rero noheli naho itaragira mugabo turayinjiyemo buke buke Ni mu masaha makenya yego nkaba nagira rero nifurize umuryango wanjye aha
mukuru wanjye claude wizeye uherereye bugande mhm eh, mushiki wanjye mukagatare gerardine mhm
mama wanjye mhm eh, mu miryango yanjye yose harimo abaherereye aho bita igahurire mhm
eh, n'aba- n'abari i remera eh, yinaha kibungo mhm n'abandi bose bafite icyo dupfana ndetse n'abandi banyarwanda bose muri rusange mbifurije noheli nziza n'umunsi mukuru n'umwaka mushya muhira wa bibiri na mirongo icyenda urakoze cyane rwose eh, fabien ugira umunsi mwiza kandi na noheli nziza mu bawe
murakoze kandi rwose ikibazo mukidikemure kuko biravuga nabi cyane ntabwo turi kuyumva ego mura turi ko turabikurikiranira hagufi
yego murakoze Mhm. turase kandi na kwizera kwizera ikaze ku ijwi rya amerika
alo ikaze ku ijwi rya amerika
ngo murakoze Mm, ubu twakwiye urihe gakwitse
ndi bujumbura mu burundi noheli ngaho mwatanguye kuyitegura gute
noweli ntiturayitegurira kubera ibiciro byaraduze ariko twebwe ejo tuzoja gusenga hama tuvuye gusenga tujye hamwe n'abandi tugure agafana dusangiza Mhm. ni ni ni ibiciro byaduze n'ibyahe
Eh, ibiciro byaduze ni ubushaka bwavuye ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu buca buja kuri ibihumbi bitatu n'amajana atanu aha
n'umuceri warazimvye Mm.
wavuye ku gihumbi n'amajana atanu buja kuri demiri usibye eh, muri muri kino gihe ca noheli none canke byaduze imbere yaho gato
oya ni muri iki gihe cya noheli hamayeho n'ibiciro byo kwiyunguruza uja ruguru byarabyutse byavuye kuri bingahe bija kuri bingahe
Eh, itike yavuye ku mafaranga ibihumbi indwi ijya ku bihumbi bibiri n'amajana atanu aho ni uva bujumbura ujahe gakwize
ubwo ugenda ingozi no kuva ingozi uzi no ibujumbura Mm. hama hari gi- hariho um, nk'ababijeje baratanga impamvu muri iyo miduga kuko hari habaye n'igi- n- n'ubukene bw'igitoro ubwo ntivyo biba vyavuye kuri ico gitoro ca kenya
Eh, birashoboka kuba igitoro cyari gikenya ariko nk'ubu kuri iyi minsi mikuru abashoferi usanga bikikamukiza kubera abantu baduga bajya ruguru kugira iminsi mikuru abari benshi Mhm.
Eh, nuko rero hama rero ugashaka kwifuriza akanoheri bande naho tutarageraho neza bariko uratubwira uko muyitegura ariko nitwogenda tutaguhaye akanya ko kwifuriza
Eh, na cyakwifuriza noheli nziza ababyeyi banjye nasize ruguru ingozi Mhm.
papa na mama hamwe na mushiki wanje wibuye ingozi n'abana biwe fiso odri Mhm.
na dani Mm.
nifuriza noheli nziza abanyeshuri twiganye ingozi kuri lisebuye Mhm.
n'abanyeshuri twigana ino Mhm.
kuri kuri complexe scolaire do kanyosha urakoze cane gose kwize mwe na mwebwe mwampaye umurongo ku ijwi rya amerika urakoze
yego namwe murakoze kumpa umurongo Mhm.
yego akaririmbo ni uh, gloria n'akaririmbo ka coral saint dominique corale y'urwaruka iririmbira mu gisagara ca bujumbura muri corale saint dominique nyene kari muri alubumu yabo isa nk'iya nyuma baheruka gusohora yitwa ndemera tukibaza ko aho muri icu rya amerika riko rabafasha kwinjira muri noweli haba mu turirimbo no mu biganiro turafise na vyiringiro ikaze vyiri
Mwiriwe neza.
urakomeye
bakomeye cyane ubwo n'ibyiringiro eni y'itarongi ahantu bita murenge wa murundi aho mu karongi noheli muyiteguriye gute
noheli noheli tuyiteguye neza kuko nyine tuba twayiziganiye turakubaho n'icyo tuzajya kuri noheli Mm.
urumva rero ibintu ni uburyohe ariko nyine ni ngombwa harimo wenda n'aba batazayibona nabo wenda nabihanganisha wenda Mm. No- harimo n'abantu batayizera bakavuga ngo wenda noheli noheli batajya bayizihiza nyine ni uburenganzira bwawe urumva umwe wese aca ahimbaza uko abyumva n'uko abishaka none ngaho mu karongi ga emi batanguriye kwitegura gute uhaciye urabona ko abantu biteguriye noheli urabona ko hariho ikiriko kirakorwa gitandukanye n'uko vyahora bimeze cane
umuntu arimo aragenda abona ahantu ahantu hamwe n'amwe batangiye kugenda ba- babaga inka aha
n'amatungo magufi nk'ihene n'ingurube n'ibindi n'andi matungo agiye atandukanye Mm.
kandi ku mihanda umuntu arimo arabona barimo aragenda bagurisha ibirayi ibitoki Mhm.
n'abagenzi benshi cyane byo niba bigenda biranga yuko hari umunsi mukuru Mhm. Aye, Fa- B- fabia hamwe na kwizera bagutanguriye kuri telefone batubwiye ko aho bari bitigiri ibiciro vyaduze hariho nka- nk'ivyo kwiyunguruza mu burundi ngo uve ibujumbura uje ingozi undi nawe atubwira ko nk'akanyama kaduze aho iwanyu hari ico birahindura ku biciro bitandukanye sabwe
ibiciro byahindutse kubera ko inyama inyama zagura igihumbi na magana inani aha
ariko ubu ngubu zirimo ziragura ibihumbi bibiri eh,
icyenda cyaguraga nka bitatu umuntu abona cyageze ku bihumbi bine mm,
urumva ko n'ibirayi byaguraga ijana na mirongo inani ariko ubu ngubu biragura magana abiri mhm, urumva ko ibintu byose byagiye bizamuka cyane mhm. ni ukwihangana
usanga na nyine mu minsi mikuru niko bigomba kugenda kubera ko ubwo n'ibindi bintu byose umuntu asanga byagiye bizamuka ntabwo bimuha ibiciro byari biri yego urakoze rero byiringiro mugabo mbere yo kugenda reka nawe tuguhe nka bangahe ushaka kwifuriza noheli nziza kuko twayitanguye buriya urabye
Eh, noheli nziza ndayifuriza abanyeshuri twigana mu kigo cya esi mu nzanga Mhm.
cyane cyane abanyeshuri twigana kinyafure mu pigi abantu bose bazi ibyiringiro eni karongi Mhm.
abanyarwanda bose muri rusange bagira noheli nziza none se hari ikintu ushaka gusabira bisabwe
niba ushaka kuba ambasaderi wanyu wenda byagenda bitewe bya gahunda
ngira ngo ufatira kuri eh, jean claude eh, mugoboka nawe yavuga ko ari ambasaderi wacu ubundi nta jwi rya amerika ryatanguje uwo mugambi wo kuvuga ngo kanaka nabe ambasaderi wacu ni bo bonyine abadukunda bagenda barivugira ngo barashaka kuba ambasaderi canke bakabiba ako kazina rero ntituzoka kubatiza utabishaka tuzogafata hama ugenda urakundisha ijwi rya amerika abakunzi bawe eh
murakoze cyane namwe kandi muzajya umwaka mushya muhire eh,
Eh, muzawujye ntuzabajye ubu nawe bizokubere gutyo onye emi Mhm.
murakoze cyane kandi mukomeze mugire ibihe byiza cyane urakoze turafise na kome kome kazi kome uratwumva
kawo Eh, uherereye
ibijumba ibujumbura ko umenga kanoweni ni gute
cyane sawa kabisa Eh, muyiteguriye gute
asa neza reka reka ku mabarabara bamaze gushyiraho ya mantuzo urumva ko twiteguriye neza Eh, Eh, namwe hiyo ni sawa twebwe na twebwe basha ndabona yatanguye gushuha aho uca usanga hari amabara akunze kuranga noweli ibitukura n'ibisa n'ubwatsi rutoto
asa ndumva nize urumva uno munsi no kujya ku kujya gusenga nyine abaronka akanya kugira mwamaze kuvuka twiteguye ku mubiri no ku mutima ego nico gikuru eh Mhm, hama nta biciro cyane byose byaduze tubariye bike bike aho uherereye naho gute
oya ibiciro nyine ni kwa kundi nyine bimeze ba ni ibisanzwe nyine n'ibisanzwe Mm, Ego ko urumva iyo ushaka kugura ikintu baba wakiteguriye urayiga nyine amahera aba agikwiye Ibi- ntibyaduze cyane n'ibisanzwe kabisa n'ibisanzwe ego hama batatu ufise ku mutima kuko akanya katujanye ushaka kwifuriza noheli nziza
uwa mbere ni wewe urakoze
n'abariko baratwumviriza Mm,
ego bazagira umunsi mukuru mwiza n'abantu bose muri rusange bo ku isi urakoze cyane rwose koma
yego merci Ego nino ngaha duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunzi mwakoze kubana natwe na Lidiane nahazwe nari ndakiteramishije ejo mu gitondo tuzongera tubahe akanya bwira ngo ejo gihe c'isaha indwi bwira ngo mubandanye mwifurizanya Noeli yakoze Macbile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Engineer Nashwa na Eugenie Mukankusi bari kumwe muhinga bw'ivyuma dufasha kugira ngo ikiganiro gishoboke mandanye kuranirwa manyu no mu vyanyu imyiteguro myiza ya Noeli na Noheli nziza